radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi yashowe tuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta y'u rwanda iravuga ko inzira y'imishyikirano ariyo nzira yonyine yo kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo intambara imaze imyaka n'imyaka irenga icumi ntawe uzigera atsinda undi niyo yamuta umutsimbura akamutsinda uyu munsi ntakemure umuzi w'ikibazo ntabwo izarangira ni ibiganiro Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Madame Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside yo muri mirongo cyenda na kane yabwiye umucamanza ko atagombye kuzira ibyaha umuryango yashatsemo uwakoze mu Burundi mu ntara ya Bururi ubutegetsi bwabwiye abasore bifuza gushinga urugo ko ntawe uzongera kwemererwa kurongora atubatse inzu ya kijyambere kubaka inzu y'ibati ku musore w'ino bivanye n'uburyo yifitiye ni ikibazo kirekire kweri nk'ubu uya twe turashobora kuvuga ego tugashobora gufashanya tugafyatura amatafari muga ntidushobora gufashanya kugira tugurire umuntu ibati umwe mu basore bo muri komine mugamba ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Guinea Conakry aho ubutegetsi bwa gisirikare bwasheshe guverinoma buvuga ko buza gushyiraho indi nshyashya byatangajwe n'umunyamabanga mukuru muri perezidansi y'icyo gihugu mu ijambo yahitishije kuri video iki gihugu kimaze igihe gitegetswe n'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwari buriho kuva mu kwezi kwa cyenda mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe umuryango w'ubukungu mu karere ka afurika w'uburengerazuba sedeyao umaze igihe wotsa igitutu mu butegetsi bwa gisirikare usaba ko butegura amatora bidatinze bugasubizaho ubutegetsi bwa gisivili tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri impande zombi zemeranyije ku mezi makumyabiri n'ane y'inzibacyuho mu buryo butunguranye umunyamabanga mukuru muri perezidanse amara kamara yatangaje ejo kuwa mbere ko guverinoma isheshwe ntiyatanga impamvu iteye iryo seswa yagaragaye muri videwo yahitijwe ku mbuga mpuzambaga za perezidansi ya Guinea avuga ko abayobozi b'imirimo abanyamabanga ba leta n'abungirije aribo bazakomeza imirimo yakorwaga n'abaminisitiri kugeza igihe hazagiraho indi guverinoma muri nigeria itsinda ry'abagabo bitwaje intwaro ryagabye igitero ku kigo cya polisi mu mujyi wa zurumi uri muri leta ya zamfara mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu polisi y'icyo gihugu yatangaje ko yashoboye gukoma imbere icyo gitero cyahitanye abantu ku mpande zombi umuvugizi wa polisi muri leta ya zamfara yazid abubakar yavuze ko aya mabandi yazanye intwaro zikomeye mu gitero yagabye ku kigo cya polisi ku cyumweru yishe umwe mu bayobozi ba polisi akomeretsa abandi babiri Yazid Abubakar avuga ko polisi yishe benshi muri abo mabandi yateye andi agahungana ibikomere yavuze ko polisi yatangiye iperereza kandi yongereye abashinzwe umutekano udutsiko tw'abagabo bitwaje intwara abaturage bita amabandi bamaze imyaka itatu barazahaje agace k'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa nigeria utu dutsiko tumaze kwica abantu babarirwa mu magana no gufata bunyago abarirwa mu bihumbi gukora ingendo zo muri aka karere cyangwa guhinga mu mirima byaragoranye abanyamategeko bo muri leta zunze ubumwe za amerika bahangayikishijwe n'icyo babona nko kunanirwa kwa amerika mu nzira yo guhiganwa n'ubushinwa mu ikoranabuhanga rishingiye ku binyabuzima no kubibungabunga baravuga ko hashobora kuvuka akaga ku mutekano w'igihugu n'inyungu zacyo z'ubucuruzi ariko uko ihiganwa ry'ibihugu mu byerekeye ikoranabuhanga rishingiye ku binyabuzima no kubibungabunga rikomeza gufata intera ndende hari abavuga ko kuba amerika ikomeza gukumira ibigo by'ubushinwa birikora bishobora kwigiraho ingaruka mbi iri koranabuhanga ritanga icyizere ku buzima bwa buri munsi abashakashatsi barikoresha mu iterambere ryo kuvumbura imiti bateza imbere ubuhinzi n'ubworozi kubera ingufu ubushakashatsi bufite ku buzima bwa muntu guverinoma za amerika n'ubushinwa zibwitayeho ku rugero rwo hejuru mu nteko ishinga amategeko ya amerika no muri sena abanyamategeko bakoze imishinga y'amategeko agamije gukumira ibigo byo hanze bikora ubu bushakashatsi bifatwa nk'ibishobora guteza ikibazo ibyo bigo bibujijwe gukorana n'abavuzi bakoresha ingengo y'imari ya leta ya amerika iyo mishinga y'amategeko ivuga ibigo bine by'ubushinwa ambasade y'ubushinwa yavuze ko abashyigikiye iyo mishinga y'amategeko bafite imitekerereze ibogamye kandi bashaka gupyinagaza ibigo by'ubushinwa bitwaje impamvu z'ibinyoma yasabye ko ibigo by'ubushinwa byakomorerwa kandi bigafatwa kimwe n'ibindi nta vangura impaka kuri iri koranabuhanga zibaye mu gihe ubutegetsi bwa perezida joe biden bugerageza gusubiza mu buryo umubano wa amerika n'ubushinwa wari warahungabanijwe n'impamvu zinyuranye zirimo intambara y'ubucuruzi umutekano ku byerekeye ikoranabuhanga rya interineti icyorezo cya covid cumi n'icyenda no kugwiza ingabo mu nyanja y'amajyepfo y'ubushinwa abanenga iyi mishinga y'amategeko baravuga ko gukumira ibigo by'ubushinwa bishobora gukoma mu nkokora iterambere ryazanira rubanda ibyiza
washington ijwi ry'amerika ingabo za israel zagabye ibitero mu ntara ya gaza ejo kuwa mbere zikoresheje indege z'intambara n'ingabo zinyuze ku butaka minisiteri y'ubuzima iyoborwa na hamas muri palestina yatangaje ko umubare wamaze kugwa muri iyi ntambara umaze kugera ku bihumbi makumyabiri n'icyenda igisirikare cya israel cyatangaje ko cyagabye ibitero mu mujyi wa kan yunis munini kurusha iyindi mu majyepfo y'intara ya gaza kugeza ubu amahanga aracyafite impungenge ko israel ishobora kugaba ibitero mu mujyi wa rafa ucumbikiye abanyepalestina bagera kuri miliyoni imwe n'igice intambara hanze n'imbere mu ivuriro rya nasar riri i Khan Yunis ikomeje guca ibintu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryari ryatangaje ko iri vuriro ritagikora ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe ibikorwa by'ubutabazi byatangaje ko hakomeje ibiganiro bigamije korohereza abarwayi muri ibyo bitaro kuhasohoka ku cyumweru oms na croix rouge muri palestina bahungishije abarwayi bane bari bagotewe muri ibyo bitaro umuyobozi wa oms tedros adhanom ghebreyesus ejo kuwa mbere yanditse ku rubuga rwa x ko abarwayi bagera ku ijana na mirongo inani abaganga cumi na bane n'abaforomo bakigotewe muri ibyo bitaro kugeza ubu ibikoresho by'ibanze na peteroli itanga ingufu z'amashanyarazi muri iryo vuriro byarabuze umuryango w'abibumbye watangaje ko umubare w'abana barwaye indwara zituruka ku mirire mibi wiyongereye mu ntara ya gaza ababyeyi batwite n'abonsa nabo bamerewe nabi kubera ingaruka z'intambara ikibazo cyiganje mu gice cy'amajyaruguru aho imfashanyo zimaze igihe zitabasha kugera
urakoze Geoffrey mutagoma mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'u rwanda iravuga ko inzira y'imishyikirano n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'u rwanda na nayirobi ariyo nzira yo kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo navuganye na alain mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda icyakorwa kirazwi cyaravuzwe hano mu karere gishyigikirwa na- n'umuryango wunze ubumwe bwa afurika gishyigikirwa n'umuryango w'abibumbye ni gushyigikira ibyemezo byafatiwe Rwanda na eh, Nairobi bigashyirwa mu bikorwa ibyo bintu byari byatangiye gukorwa kuko niyo nzira yonyine ibyo byemezo bivuga byafashe yo gukemura iki kibazo mu nzira y'ibiganiro mu nzira y'amahoro mu nzira y'imishyikirano intambara imaze imyaka n'imyaka irenga icumi ntawe uzigera atsinda undi niyo yamutsimbura akamutsinda uyu munsi ntakemure umuzi w'ikibazo ntabwo izarangira ni ibiganiro ikibabaje muri byo ni uko twamye tunabivuga igihe bashyiragaho amasezerano kuri iyo na ko- umukono kuri amasezerano ko bigaragara neza ko ri- repubulika ya demokarasi ya kongo na guverinoma yabo bashaka intambara ubundi ibyo bagezeho nyuma y'aho birukaniye umutwe wa east africa wagahamagazwa sadek wajuje kurwana bo baranabivugiye ku mugaragaro kurwana ntabwo tuzi ko hari icyo bizakemura kuko urundi bigeze gutsinda iyo event bivuga muri bibiri na cumi na gatatu nyuma y'imyaka icumi irongeye iravutse u rwanda rero ni aho ngaho ruhagaze n'ibihugu byo mu karere niho bihagaze byari byabyemeje muri east africa bivuga biti abantu bicare baganire batanga umurongo kugeza igihe ikibazo kizakemurwa mu nzira eh, y'imishyikirano niyo yonyine izazana amahoro kandi u rwanda ntirwigeze ruva kuri uwo murongo na rimwe hari ibihugu bibiri buri muri east african community eh, tanzania n'uburundi ubu ngubu biri muri congo bifatanya n'iyo sadeke kurwanya uwo mutwe wa M makumyabiri na gatatu bivugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda u Rwanda ruhora ruvuga yuko ntaho ruhuriye na M makumyabiri na gatatu uwo muryango w'uburasirazuba bwa Afurika wifasha ute kuri iki kibazo mu gihe bimwe mu bihugu biwurimo bifatanije n'abarwanya uwo mutwe wa makumyabiri na gatatu nk'uko bivuze ngo twatandukanye umuryango wa East Africa kuko uba waragerageje ndetse unashyira mu bikorwa ibyo wari wasabwe nko gushyirayo uwo mutwe w'ingabo ndetse n'uwo mutwe w'ingabo utangira gukora akazi kawo kuko namubyibuka neza hari aho nk'uko byari byasabwe mu itangazo y'uko uwo mutwe w'umuventura usubira inyuma ukava mu birindiro ukabishyikiriza uwo muryango imihango yo kubyakira yarabaye twarabibonye ariko byageze aho guverinoma ya Kongo n'ubu itarashakaga ko baza gukora akazi ibirukana noneho hari n'uwa sadeke waje uze kurwana niyo mpamvu navuze nti tubitandukanye neza uyu munsi ingabo z'uburundi ziriyo nk'ingabo z'uburundi ku masezerano zagiranye na guverinoma ya kongo ni uburenganzira bwabo ntabwo zikiriyo nk'iza east africa naho iza tanzania zo tuvuze ngo ingabo za tanzania ziri muri kongo twaba tudasobanuye neza uburyo ziriyo ziriyo nka sadeke nk'izo mu muryango wa sadeke nk'iza marawi nk'iza afurika y'epfo izo rero twe tuzibonayo guverinoma y'u rwanda zibonayo nk'ingabo za sadeke ntabwo zibonayo nk'ingabo za tanzania ariko ikindi ku rundi ruhande ni uko u rwanda yaba ari hagati yarwo na tanzania yaba ari hagati yarwo na sadeke bakomeza kuganira kuko ntekereza yuko nabo barabizi neza yuko iki kibazo kizakemuka ari uko binyuze mu nzira y'ibiganiro nubwo uyu munsi haba hari imirwano ariyo bimirije imbere ariko birazwi neza yuko imirwano itazakemura iki kibazo hagati rero y'umuryango wa sadeke n'u rwanda bakomeza bakaganira hagati y'ibihugu biwugize barakomeza bakaganira kugira ngo barebe yuko izo ntambara zahosha abantu bagasubira mu nzira y'ibiganiro abanyarwanda bari ku mipaka aho ngaho na repubulika ya demokarasi ya kongo kimwe ariko n'abandi bari mu gihugu haravuga bati turyame dusinzire haribwo perezida wa repubulika yababwiye gusa yababwira ati nimugende muryame musinzire mukomeze mukore ibyo mwakoraga nta kibazo u rwanda rufite ubu tuvugana aho ibintu bigeze abanyarwanda bakumva ubu ngubu baryame basinzire umutekano umeze ute umutekano umeze neza rwose nta kibazo cy'umutekano kiri hano mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda mu baturage b'u Rwanda baba bari kure y'umupaka cyangwa se abari hafi y'umupaka ariko ku rundi ruhande ntabwo guverinoma y'u Rwanda yabo yakumva ibivugwa hirya no hino haba mu itangazamakuru haba ku mbuga nkoranyambaga haba mu matangazo atandukanye bikomeza kuvuga ngo nayo ikomeze iceceke ntibwire abanyarwanda uko ibintu bimeze ntibwire abanyarwanda aho ihagaze ihagararanye nabo abihagararanye nabo uyu munsi umutekano urahari ntibakomeze bajye mu byo bakora bakomeze ibikorwa byabo bibateza imbere baramukiramo birirwamo bakaruhuka mu gake bagakomeza ariko no ku rundi ruhande banibuka gukurikira amakuru y'imivugo hanze kuko iyo umuperezida agiye hariya akigamba ati na mugenzi we tuzafasha abakuraho abashaka gukuraho ubutegetsi bw'u rwanda ibyo ngibyo bagomba kumenya ko byavuzwe bakumva n'icyo ubuyobozi bwabo bivugaho iyo umuperezida ajya hariya akigamba ati nazanye drone zo kurasa mfite indege zo kurasa mfite helikopiteri zo kurasa mfite abacanshuro abo bose bari ku mupaka w'u rwanda niba ngombwa nzarasa mu rwanda ntiriwe njyayo abanyarwanda bagomba kubyumva bakanamenya yuko ibyo byose biranabutse binabaye u rwanda rwiteguye kubungabunga umutekano w'abanyarwanda nk'uko ari muzima uyu nguyu ndetse n'inkiko n'ubusugire bw'igihugu cy'u rwanda Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'Amerika murakoze namwe
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bagera kuri magana atatu bakoze imyigaragambyo kuri uyu wa mbere mu mujyi wa goma imyigaragambyo yari igamije kwamagana bimwe mu bihugu by'amahanga birimo leta zunze ubumwe za amerika n'ubumwe bw'uburayi bavuga ko bifasha umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi bwa kongo inkuru irambuye jimishu kandi bakomera
ni imyigaragambyo yatangiye mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa mbere mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo abigaragambya bari bagwiriyemo abagize amashyirahamwe atabogamiye kuri leta yo mu mujyi wa goma cyane urubyiruko ndetse na sosiyete sivile mu ndirimbo zitandukanye aba bavuga ko barambiwe ubwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile mu burasirazuba bw'igihugu buterwa n'intambara z'urudaca cyane mu ntara ya kivu ya ruguru aho ingabo za kongo faridesi zihanganye n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu urugendo rw'abigaragambyaga rwatangiriye muri rompoy sinyers ihuza imihanda itatu umwe uva goma ujya nyiragongo na teritwari ya rucuru uva mu mujyi rwagati ukomereza muri sake mu teritwari ya masisi n'undi werekeza ku biro bya guverineri w'intara ya kivu ya ruguru mbere y'uko batangira urugendo rwabo bari batangaje ko rugarukira mu mujyi muto wa sake aba babanje gutwika amabendera y'ibihugu bitandukanye birimo leta zunze ubumwe za amerika ubumwe bw'uburayi uganda ndetse n'ubufaransa abarenga magana atatu bari bitabiriye imyigaragambyo bose barashinja umuryango mpuzamahanga ndetse n'ibindi bihugu bimwe byo muri afurika gufasha abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu mu ntambara uhanganyemo n'ingabo za kongo faridese aba kandi barashinja ibi bihugu kugira uruhare mu bwicanyi bukorerwa abakongomani mu burasirazuba bwa kongo espoir aspirine ni umwe mu banyamuryango b'ishyirahamwe luca rdc afrique wari witabiriye imyigaragambyo
uh, leta zunze ubumwe za amerika nizo zifasha ibi bihugu byose yewe ntitwatinya kuvuga ko birimo n'u rwanda kuko ibimenyetso byaragaragaye twebwe rero ntabwo dushobora gukomeza kwemera kubana n'ibihugu bitadushakira amahoro murabizi no mu minsi yashize na uganda nayo yatangiye kugaragara ko yohereza abasirikare muri congo kugira ngo bafashe emu makumyabiri na gatatu niyo mpamvu twaje kwigaragambya dusaba ko leta ya kinshasa yitandukanya n'ibi bihugu kandi ikava mu muryango mpuzamahanga kuko ntacyo ufasha abanyekongo abanyekongo twese nta cyiza tubona kuri ibi bihugu
nubwo umuyobozi w'umujyi wa goma yari yatangaje ko imyigaragambyo itemewe inzego z'umutekano zirimo polisi y'igihugu ndetse na frdc zagerageje kurindira umutekano abigaragambya dore ko nta kintu nabo bangije urugendo rwabo rwakomereje ku muhanda mugari uva goma werekera sake muri teritwari ya masisi aharimo kubera imirwano ubu mwamba kankukulu umwe mu bitabiriye imyigaragambyo nawe avuga ko amahanga akwiye kureba ibibera muri Kongo akabishakira igisubizo kirambye uyu we yibutsa ko ibihugu byose bifashe inyeshyamba za M makumyabiri na gatatu bikwiye gufatirwa ibihano vuba byihuse
abakongomani benshi baguye muri iyi mirwano kandi ibi byakozwe amahanga arebera umuryango mpuzamahanga ntacyo wakoze ku bibazo by'intambara muri Kongo nyuma imyigaragambyo yaje guhindura isura maze inzego z'umutekano zitatanya abigaragambyaga zibatera ibyuka biryana mu maso aha ni nyuma y'urugendo rw'ibirometero cumi na bine aba bakoze bava mu mujyi rwagati bagera ahazwi nka rompo sslk muri karisiye ya lac vere muri komine ya goma ibi ntabwo byanyuze abari bateguye imyigaragambyo batangira bavuga ko ubuyobozi bwa kongo budafite ubushake bwo kurangiza intambara mu gihugu bamwe barasaba ko ambasade z'ibihugu bifasha m makumyabiri na gatatu zifunga mu masaha mirongo irindwi n'abiri
iki cyemezo inzego z'umutekano zifashe ntabwo ari cyiza twateguye imyigaragambyo tuzi ko turi bugere mu mujyi muto wa sake nta na rimwe tuzemera ko iyi ntambara ikomeza mu gihugu cyacu
amirale Biliwabo Senghor umusesenguzi wa politiki ya kongo we avuga ko gutwika amabendera y'ibihugu bikekwa ko bifasha m makumyabiri na gatatu bidashobora gutanga igisubizo kirambye ku bibazo abanyekongo bahura nabyo C'est un signal fort que les manifestants venaient de lancer auprès de la communauté internationale.
Nibyo ni ikimenyetso gikomeye cyane abigaragambya batanze ku muryango mpuzamahanga. Gusa gutwika ibendera byo ni icyaha gihanwa cyane haba hano muri Kongo yewe no mu bindi bihugu, ariko ni ikimenyetso gikomeye aba bashatse guha umuryango mpuzamahanga ko bamaze kurambirwa kubona abanyekongo bapfa umunsi ku wundi nta gikorwa vuba na bwangu. Igihe hatageze igikorwa aba bazatangira gukora ibindi bikorwa byo hejuru birimo nko kuba bakwirukana ku mugaragaro leta zunze ubumwe za amerika muri kongo ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu
iyi myigaragambyo mu mujyi wa goma ibaye mu gihe hashize icyumweho kimwe gusa habayeho indi myigaragambyo ikaze mu murwa mukuru kinshasa aho abaturage bigaragambyaga basaba ko izi ambasade zifungwa jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda madamu beatrice munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside yo muri mirongo icyenda na kane yabwiye umucamanza ko icyaha ari gatozi bityo ko atagombye kuzira ibyaha umuryango yashatsemo wakoze uyu mugore yageze mu rwanda umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe avanywe muri leta zunze ubumwe za amerika araburanira mu rukiko rwisumbuye rwa huye rikibagira ubusa abatangabuhamya ni icumi kuri buri ruhande ubushinjacyaha bwabwiye urukiko rwisumbuye rwa huye ko abatangabuhamya bashinjura munyenyezi batanze ubuhamya butarimo ukuri bumurega ko yagenzuraga bariyeri zo kuri hoteli ihuriro ku mukoni kuri laboratwari ya kaminuza no kwa sindika ubwabo mu mujyi wa butare bunamurega ko hari inama munyenyezi yitabiriye yateguraga ubwicanyi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ubushinjacyaha buvuga ko ubuhamya bwa bamwe mu bashinjuye munyenyezi bemeje ko yari abanye neza nabo mu muryango yari yarashatsemo abandi bakavuga ko bari bafitanye ibibazo bityo ko izo mvugo zivuguruzanya bukavuga ko umutangabuhamya habyara abatuma siriyake wemeza ko nta ruhare rwa munyenyezi munyenyezi muri jenoside nta kuri kwe kuko uretse kuvuga ko nta muntu w'igitsina gore yabonye kuri hoteli ihuriro atanavuga abagabo yayibonyeho umutangabuhamya rekeraho Emmanuel rwemeza ko yamumenye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ari uko abunganizi b'urego bamusanze kuri gereza bamubwira ko yamwifuje nk'umutangabuhamya nawe ibyo avuga ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nta kuri kubirimo uyu wemeza ko ariwe wari ushinzwe gupanga abantu ku mabariyeri ubushinjacyaha bukavuga ko atagaragaza aho yaba yarapangagaho uretse kuvuga ko atari gupanga ab'igitsina gore kandi afite abagabo mukamwiza anastase na mukandagiya marceline ubushinjacyaha buvuga ko ari abavandimwe b'uregwa bityo ko batashoboraga kumushinjaho kumukingira ikibaba ku ruhande rwa munyenyezi n'abanyamategeko bamwunganira felicien gashema na bruce bikotwa nabo bakikoma batangabuhamya bashinja ko mu mvugo zabo habayeho kutavugisha ukuri bavuga ko abatangabuhamya bose bari basanzwe batazi munyenyezi umunyamategeko biko twavuga ko ibyo bavugiye mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha bihabanye kure n'ibyo babwiye urukiko munyenyezi wakunze kumvikana mu ijwi ryo hasi yabwiye umucamanza ukuriye inteko iburanisha ko abamushinja bagiye bamushyira mu mashyaka ya politiki no mu zindi nzego atigeze abarizwamo mbere no mu gihe cya jenoside nk'ikimenyetso cyo kutamumenya hari abamushinja ko yakoze ibyaha ari umunyeshuri mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u rwanda urego yavuze ko atashoboraga kugera muri kaminuza mu gihe atari yakabonye n'impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye yavuze ko yigaga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye mu kigo cyigenga kibarizwa mu mujyi wa butare munyenyezi watindanye ijambo yanenze bikomeye abavuga ko kuba yari umukazana wa Paul na nyiramasuhuku bwabyo byari bihagije gukora ibyaha avuga ko ari umwe mu burushako rwagizeho ingaruka yavuze ko jenoside yabaye amaze amezi icyenda mu mujyi wa butare ahashakanye na sharomu naho bari munyenyezi yagize ati niba icyaha ari gatozi koko ntabwo nagombye kuba nkurikiranwa kubera umuryango nashatsemo munyenyezi yahakanye ibyo gushinga amabariyeri no kuyayobora mu mujyi wa butare yabwira urukiko ko jenoside yabaye afite umwana muto kandi atwite imanga ko atashoboraga kujya mu bikorwa ashinjwa asoza abwira umucamanza ko yizeye ko azamuha ubutabera mu gihe umucamanza yari yateganije gupfundikira iburanisha ry'uru rubanza impande zombi zivuga ko rwadindiye hahise havuka impaka z'urudaca zishingiye ku kimenyetso gishya cyatanzwe n'ubushinjacyaha ku myanzuro ya nyuma abunganira munyenyezi bavuga ko amahame agenga imiburanishirize y'imanza ateganya ko ntawe ugomba gukoresha ikimenyetso gitunguje mugenzi we bakavuga ko ibyo ubushinjacyaha bwakoze bihabanye n'amategeko bikotwa n'agashema babwira urukiko ko badashaka kuzaba kuzaburanira urubanza ubuziraherezo bagasaba ko icyo kimenyetso urukiko rwagitesha agaciro kugira ngo urubanza rurangire babwira urukiko ko ubutabera butinze buba butakira ubutabera basobanuye ko bibangamiye inyungu z'uwo bunganira nabo ubwabo ubushinjacyaha bukavuga ko nta kimenyetso gishya bwongeye muri dosiye kandi ko kinabaye ikimenyetso gishya ntaho amategeko abukumira mu gihe cyose urubanza rukiburanishwa bwasobanuye ko ari amagambo make bwakosoye ku myanzuro bwari bwarateganyije uru ni urubanza biboneka ko ruri kwerekeza ku musozo byari byitezwe ko umucamanza yumva iki icyifuzo cy'ubushinjacyaha ku ngingo yo gusabira ibihano madamu beatrice munyenyezi nyuma we n'abamwunganira mu mategeko bakagira icyo babivugaho madamu beatrice munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu ni mu karere ka gicumbi y'ubu ni umukazana wa paul na nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi uyu yakatiwe gufungwa imyaka mirongo ine n'irindwi n'urukiko rwa arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi arsene shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufungwa gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ku byaha bya jenoside mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyirukanye munyenyezi ku butaka bwacyo ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwa abinjira n'abasohoka muri amerika ibyaha aregwa byose akabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki urubanza ruzakomeza mu mpera z'uku kwezi ahabaye urusajwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu burundi leta yafashe icyemezo ko guhera uyu mwaka nta nzu za nyakatsi zizongera kubakwa mu gihugu mu ntara ya bururi ubutegetsi bwaho bwabwiye abasore bifuza gushinga urugo ko ntawe uzongera kwemererwa kurongora tubatse inzu ya kijyambere ikibazo kifashe gite muri komine mugamba ni nkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyarive ndayishimiye kubaka inzu ya kijambere ni bimwe mu bisabwa ku basore n'inkumi kugira bandikishe ubugeni muri komine ya mugamba bamwe mu basore bo ku mutumba wa donge burasira bayaze n'isoko ryacu babona ko iyo ngingo yaje gusongera isibe mu bukene bwababuza kubaka izabo kubaka inzu y'ibati ku musore w'ino bivanye n'uburyo yifitiye ni ikibazo kirekire kweri nk'ubu uyo twe turashobora kuvuga ego tugashobora gufashanya tugafyatura amatafari mbuga ntidushobora gufashanya kugira tugurire umuntu ibati n'ubu bukene buhari tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu urumva kugira ashike ku rwego aho ashobora kubaka inzu y'amabati mirongo itatu cyangwa mirongo ibiri n'atanu ni ikibazo bamwe mu rwaruka rwahejeje ishure ruvuga ko ubukene bw'akazi rubutuma nabwo nyene rurongorera mu nzu za nyakatsi aba basaba abajejwe intwaro kugenza buke buke iyo ngingo yafashwe washaka nguza amashuri ugasanga urabuze aho ukora nk'ubuye uragiye nko gukora nk'ahantu basukuye nk'umuntu ku munsi uyu muntu aguhembye ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'izo ibihumbi bibiri n'amajana atanu harimo isabune zitanu n'izo sabune zitanu wumva uzokwimbura kuja kugura ibati muri ya ndi mirongo ibiri n'amajana atanu wumva uzokwiza ibati ryari uca ugenda ukamurisha ukubaka akazu gatoya k'ibiti nyene hama ugasakara ivyatsi hanyuma mu kabana ntabwo natwe tubona twopfa muri izi nyakatsi yaba abyemera ubwo butureke muri nyakatsi hama rose batiri rimwe rimwe yamuzanye kazogeragira buke buke ababyeyi babona ko ubukene bw'abasore bubabuza kurongora bushobora kuba buri mu bituma abana b'abigeme batwara inda z'indaro baragenda ukazubona inda ngizo cyangwa bakagenda ahandi ukazubona inda ngizo kubera iki inzu tubatse kandi umukuru w'umutumba babizi atagusinya nta ni ukuri izo nda z'amashusho ziba ku bwinshi kubera umusore abura aho arongorera kubera yahora agikora ka kazu ka nyabyatsi akamushyira muri iyo nyabyatsi nyine ejo azotende umukobwa wo kwanaka ntagira n'ahamuzana ntagira n'iyamujana none bizogenda gute uwo mwuzukuru wanje yavuze hanze nemera ko yavutse iwanje ntagira amiko ntagira n'iyazojana abajejwe intwaro muri komini ya mugamba basigura ko mu biranga iterambere ry'ahantu harimo uburaro bwiza byongeye avuga ko ubwatsi bwo gusakara butera bukena uretse ko inzu ya nyakatsi ikarigwa no gusha musitanteri veniste ntahombaye asaba ugwaruka n'abandi banyagihugu kwikora ku giterwa cicaye kugira bashobore gushikira amazu ya kijambere muri ibi bihe turabona ko inzu za nyakatsi ziriko ziragabanuka cane abaremyi b'icayi bararonka ingurane izo ngurane barazironka muri miteke baronse ingurane rero barashobora kubaha ingurane y'amabati rero icyo ni ikintu dushima cyane kubera iyo baronse iyo ngurane baragura amabati bikaba birimwo muri bimwe byo kurwanya izo nzu za nyakatsi aho hambere umusore ageze kurongora yubakirwa inzu n'ababyeyi biwe bagata ko bakamukwera uyu musore avuga ko amase ya kera atagiho mu rutaro kubw'ubukene abantu babayemwo ego yicaye ababyeyi baragifise mugabo tuko turaba nk'ubuye hasi usanga ibintu bizimvye usanga nk'umubyeyi ntajya gusaba nka keredi usanga amuhaye akaredi gatoya kadafashe ugasanga nawe ariko yiyumvira kugira ngo gusumira abandi bana bari mu nzu iyo nk'aho ntaca yiyumvira ariko yashaka kubaka ibati ya wewe uri umujene abamaze kubaka inzu z'amabati bavuga ko byabatwaye hafi miliyoni umunani haraheze imyaka itatu umwe muri abo bosco kwizera aravuga ico abona leta ikwiye gukora byose bizova ku muvyeyi w'abarundi ni leta guhimiriza abanyamita bagashiraho inganda zihingura amabati hama bagaca bayajana hagati mu benegihugu bakayahabwa ku giciro kitavuna nk'ingwati ko hari abantu usanga avuga ati bo jewe ndashobora kwifashisha ikintu iki bukebuke nkagenda ariha amabati kugeza aho ndayaheze niho n'ahandi hose yo numva ngo bihora bimera mugabo nta muntu vraiment w'umujene yoshobora kubaka inzu y'amabati ngo ashobore kuyirongoreramo ibati rimwe ryahora rigurwa amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu ku mwaka uheze ubu rigeze ku bihumbi mirongo itatu na bibiri mu mafaranga y'amarundi kugeza ubu nta gitigiri kizwi n'abajejwe intwaro muri komine mugamba c'inzu za nyakatsi ico bikoze musitanteri yemeza ko zikiri nyinshi ariko zitera zigabanuka urakoze tiyerive ndayishimiye ni hano dusoreje aya makuru mbashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi inzigo igiye kera ihozwa ikibando umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana